This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.
murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ikiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika dusangire ijambo mu minsi mike ishize ku ijwi ry'amerika mu kiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika twabagejejeho bimwe mu bibazo byari byugarije abaturage bo mu karere ka nyagatare mu ntara y'uburasirazuba abo baturage ba nyagatare basenyewe amazu yabo bayakurwamo ku buryo bwihuse ubuyobozi bubacumbikira ahandi hantu nyamara nk'uko twabigarutseho mu kiganiro abo baturage ntibari bishimye ahubwo batugaragarije agahinda batugaragarije amarira yabo batugejejeho impungenge zabo z'imibereho yabo n'imiryango yabo twavuganye n'umwe mu bantu basenyewe aho i nyagatare atubwira ingorane bafite atubwira agahinda afite atugezaho n'impungenge icyo gihe ariko ntitwabashije kuvugana n'ubuyobozi bwa nyagatare nta nubwo twabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'intara y'uburasirazuba nyuma yaho ariko guverineri w'intara y'uburasirazuba ndetse na meya wa nyagatare bifuje kuganira na radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi twatumiye meya wa nyagatare mbasabe mubanze mwibwire abatwumva muri uyu mwanya
nitwa sabiti furedi nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka nyagatare ndabasuhuje sabiti furedi murakomeye cyane turakomeye natwe turabashuhuje Ye, ndabasuhuje nanjye kandi nkaba nishimiye ko mwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi tuvugana ubushize n'umwe mu bantu batuye aho i nyagatare yavuze byinshi nk'uko mubyumvaga mu kanya ni nayo mpamvu yatumye kwitangazwa yashyize ku rubuga rwacu rwa facebook abantu bifuje kugira uruhare mu kiganiro cy'uyu munsi ari benshi twafashemo bake ariko hari n'abaduhaye ibibazo mu bo twafashe harimo yego nitwa niyonzima alfred ni umunyeshuri mu ishuri rikuru rya kibungo inateke abantuye mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirehe Ye, ndagusuje cyane niyonzima alfred urakomeye ndabumva neza cyane turi kumwe kandi abudara nanjye ndabumva nitwa niyo bita abdarandi hano mu mujyi wa kigali Ye, urakomeye cyane Eh, ndaho ndakomeye wana karekeza hanyuma niyo nzi muratwumva noneho meya sabiti fred reka dutangire tuganira muri make cyane mwatubwira ikibazo kiri nyagatare n'abariya baturage abaturage basenyewe ni bangahe ni ni imiryango ingahe ni abantu bangana iki basenyewe kubera iki
ikibazo cya nyagatare nta nubwo ariho honyine kiri ni ikibazo kiri ahantu hose mu gihugu uburyo bw'imiturire n'imikoreshereze y'ubutaka habayeho rero imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'imiturire itari yo nk'abayobozi bafite mu nshingano kubahiriza gahunda za leta eh, twagombaga gukosora ibida- ibidakosoye muri n'ubwo rwego rwo mu karere ka nyagatare hari ubutaka bwari bugenewe kororerwamo hanyuma igihe kiza kugera ubwo butaka buza kugurishwaho igice ndetse hakanagurishwa bwose babukoresha icyo butagenewe ubwo ni itegeko ryari ripfuye Eh, muri make ubwo ntabwo bubahirije icyo itegeko riteganya ndetse nk'uko bizwi abanyarwanda bose bagomba kuba batuye mu midugudu baraza nanone aho ngaho kongera ku mikoreshereze y'ubutaka mu buryo butari bwo habaho no kongera no gutura nanone muri ubwo muri ubwo butaka kandi abanyarwanda bakwiye kuba batuye mu midugudu bakoresheje inama nyinshi ari abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu ari urwego rw'intara
ndumva ibyinshi twabivuzeho mu bihe byashize meya sabiti eh, tuganira twaganiye n'umuyobozi w'intara y'uburasirazuba eh, twaganiye kandi n'uriya muturage mwumvise mu kiganiro kirekire ndetse n'abantu babajije none se kuri ubu meya sabiti ikibazo cyabariye abantu bakuwe mu byabo basenyewe ubu cyarakemuwe nta kibazo
byarakemuwe icyo nashaka kukubwira ni ugukosora ibyakosamye twubahiriza itegeko mu buryo bw'imiturire ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka icyo gihe rero tumaze kubikosora ariko nk'abanyarwanda kandi b'abayobozi dushinzwe guha agaciro ikiremwamuntu twahise tubashakira aho bacumbika ndetse tubiha n'igihe kuko imyaka yabo yo yari ikirimo ntacyo twayitwaye bari batangiye kurya ibishyimbo by'ibitonore ndetse n'ibigori byeze ariko dushaka uburyo ubwo butaka bwakoreshwa icyo bwagenewe igihe cyarageze rero nyuma y'inama nyinshi uhereye ku rwego rwa za minisiteri ari minisiteri minisita w'ubutegetsi bw'igihugu twakoze inama nyinshi zitandukanye ari minisitiri w'umutungo kamere ari gavana wacu w'intara inzego dukorana zose twakoze inama n'abaturage by'umwihariko b'ako gace ka rwimiyaga turaganira mu magambo arambuye ndetse dutanga n'igihe cy'uko abantu bagomba kuba bubahirije iki tegeko riteganya ibyo rero bimaze kwanga nibwo twashatse gukosora ariko tubateganyiriza aho bagomba kuba bari turabacumbikira yereka twere gukomeza dutegereje ko Eh, meya sabiti mwihangane gato dukomeze- kugira ngo dukomeze.
tuganire mwihangane gato mfite iminota itari myinshi cyane mfite alfred niyo nzima kuri telefone uranyumva
ndakumva Ye, ikibazo ufitiye meya sabiti fred ni ikihe
oh mbanje gushimira meya wa nyagatare kuri iyo intaviyu yemeye gukorana n'ijwi rya amerika ndetse natwe tukaba twagiramo uruhare ariko ikibazo cya mbere namubaza nk'uhagarariye leta muri iki kiganiro ko umutungo u rwanda rufite kugeza ubu uruta iyindi ni abaturage none niba bafata ibyemezo bishobora kuba byabangamira abaturage babona nta ngaruka byagira ku mibereho y'abo baturage ni iki bateganya kugira ngo abo baturage bave hari ahantu bashyizwe batamerewe neza noneho nabo babe bamererwa neza nk'abandi banyarwanda ntituhakana yuko wenda niba bararebye bagasanga aho hantu hafitiye igihugu akamaro kurusha abaturage kuba bari bahatuye ibyo birashoboka ariko njye mbona ibyiza wenda bakabanje kuba bateganyiriza abo baturage bakabashakira ahandi bagomba kuba noneho bikaba nta kibazo byabagiraho ubwo yadusubiza ingamba bafite n'impamvu batabanje kuba babikora gutyo wenda meya sabiti Eh, eh, urakoze cyane ngira ngo eh, uko natangiye mbabwira nababwiye ko habanje kubaho inama nyinshi zihagije zirimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu zirimo minisitiri w'umutungo kamere zirimo guverineri w'intara y'uburasirazuba zirimo n'izindi nzego dukorana dukora inama ndetse tuyikora aho ngaho rw'imiyaga ndetse harimo n'umuyobozi mukuru ufite ubutaka mu nshingano dukora inama dusobanura imikoreshereze y'ubutaka tunasaba ko abantu bagomba kubahiriza itegeko ndetse utazaryubahiriza azahanwa tuyobora rero igihugu kigendera ku mategeko kandi dusaba yuko n'abaturage bagomba kuba bagendera ku mategeko inshuro nyinshi twagiye tuganira n'inama nyinshi bagiye dukora iyo umuturage atubahirije itegeko eh, ugomba nawe gukosora ibikosana ariko nanone umuntu tumuha agaciro niyo mpamvu twahise tubashakira aho bagomba kuba bacumbitse kugira ngo batanyagirwa badahura n'ikindi kibazo ariko nanone tubasaba ko eh, basubizwa amafaranga baguze aho hantu tukabereka aho bajya kugura ubutaka bugere ubuhinzi ndetse tunabereka aho bashobora kuba batura mu buryo bwemewe n'amategeko ariko gutura mu midugudu ibyo rero nyuma yo kubashakira aho baba bacumbitse nibura mu gihe cy'amezi atatu eh, twakomeje no kubashakira ku- nibura abaguze abagurishije bakoze nabo amakosa ko bagomba gukosora eh, basubiza abo bantu bakajya kugura ahagenewe ubuhinzi byarakozwe rero imiryango hafi yose yashubijwe amafaranga yabo tubagira inama aho bajya kugura ubutaka eh, bwagenewe ubuhinzi hanyuma se ibyo rero byarakozwe eh, meya ndetse sabiti no mu midugudu ntabaciye mu ijambo ntabaciye mu Ndabumva.
ijambo turakomeza kuri iyo ngingo ariko nagira mbere yo kuyikomerezaho mbanze mp'ijambo abudalama abudara uranyumva ndakumva ikibazo cyawe ni ikihe ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze meya kwimuka ntabwo ari ibintu bishyashya muri iki gihugu ni ibintu bisanzwe biba mu duce twose tw'u rwanda ariko aha muri aka karere k'uyu meya sadiki ayobora cyabaye ikibazo cyane birasakuza ni ikihe kintu gi- gishya gishobora kuba cyarabaye kuri abo baturage ntibacyishimiye akabazo kanjye ka kabiri ni iki cyiteguye gukorera abo baturage kugira ngo bagire icyizere cyo kongera gutura nk'uko bari batuye kera ye mfatireho noneho kuri icyo kibazo cya kabiri abudara hari umuntu wanditse witwa ngabo agira ati iki kibazo cyatanze isura itari nziza mu rwego rw'ubuyobozi meya yaba ateganya iki kugira ngo yongere agarurira icyizere abaturage bataka- batakarije ubuyobozi cyane cyane ubwa nyagatare muri rusange muhe n'amagambo meya sabiti murakoze cyane Eh, abaturage nta kibazo bafite b'akarere ka nyagatare hari ibihumbi magana ane mirongo itandatu birenga ntabwo eh, mpamya ko eh, imiryango igera kuri mirongo itandatu gusa nabo kandi ntabwo ari bose urumva ko umwe aravuga ati genda kigali undi ati ni kirehe ntabwo ndumva wa nyagatare bahuye n'icyo kibazo ngo ariwe nshobora kuba nasobanurira neza kuko abenshi tumaze gukorana inama aho ngaho baranishimye cyane bati turagushimiye rwose twari tuzi ko twakoze amakosa akabaho twari tuzi yuko ahubwo muzadufatira ibihano bidasanzwe aho avuga rero ngo badutakarije icyizere ibyo ntabwo nemeranya nawe kuko abaturage turaganira kenshi barabyishimiye inama zarakozwe n'uyu munsi twaberetse aho bagomba gutura abenshi baratuye ubu ngubu ndetse hari n'abo twatangiye kugira n'inama uburyo bashobora no kurushaho kwihuriza hamwe bakaba batera indi ntambwe irenze ibyo ngibyo ibyo kuvuga ngo batakarije ubuyobozi icyizere ntabwo byaba ari byo yaba ari umuntu ufite ikibazo cye cyihariye ariko ntabwo abaturage bacu eh, numva ko batakarije ubuyobozi icyizere cyane cyane ko twari kumwe benshi bishimye amafaranga yabo twarayabahaye babahera no ku makonti ndetse abandi tuyabahera ku mirenge kugira ngo adashobora kuba yahungabana rimwe na rimwe abantu bagashobora kuba bamuhohotera kubera ayo mafaranga yahawe ari ahantu kure ku buryo eh, abantu bashobora kuba bamuhohotera none Ibyo rero se mvuga, meya eh, ntabwo nawe sabiti nemeranya nawe.
ufatiye kuri ayo mafaranga mwabahaye umuturage twavuganye ubushize utaravuze izina rye kubera impamvu z'umutekano yavuze ko amafaranga mubagenera ari nk'ibihumbi hafi magana atanu by'amanyarwanda ari nayo baguze kera ubu ayo mafaranga yamara icyo umuntu mumuhaye mu rwanda muri iki gihe bituruka igihe ubutaka umuntu yabuguriye nagira ngo ariko twongere tunabe ka- n'itegeko ubundi icyo itegeko riteganya iyo umuntu yabaga yakoresheje muri buriya buryo ubundi eh, ni amakosa yaba- ubundi eh, amakosa yakoze ni amakosa ubundi yari akwiye kuba ahanwa ahanwa ari uwaguze n'uwagurishije ubwo bwari uburyo bwo kuba twakosora ibyakozwe eh, mu buryo bwo gufasha uwo muturage nyuma yaho rero kuvuga ngo amafaranga magana atanu nzi ko hano bahaye miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani kuri hegitari imwe aragenda ndetse agura na- n'ubutaka buri hafi y'ubwo ngubwo byaturukaga igihe wabuguriye niba ubutaka warabuguze mu myaka ine- itatu ishize icyo gihe warabukoresheje wakuyemo umusaruro mwinshi uretse ko hamwe magana atanu mu bantu bacurujwe hariya wari uhari abantu bose bari mu bihumbi magana inani kugarura hejuru kandi hegitari mu mutara igura ibihumbi magana inani uyu munsi eh, ndetse hari n'abo mbabwira ko bari baguze miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu ibyo ni ibintu bose banazi bifite n'aho bya- binanditse ariko rero eh, ibyo twanareba twebwe kenshi turebe n'icyo itegeko riteganya ibyo dukora ibyo ari byo byose twirinda kujya hanze y'itegeko tukirinda ko umuturage yahohoterwa ah, none tukirinda kwica itegeko nk'abantu bashinzwe gushyira itegeko eh, mu bikorwa birumvikana amakuru atugezeho meya sabiti ko hari bamwe mu baturage bahisemo kwimukira mu gihugu cya uganda abo bantu nibyo baragiye cyangwa se baragarutse nyuma y'uko mufashe icyemezo gituma amafaranga mubaha bayakoresha ibyo ntabwo byaba ari byo ntabwo ntabwo byaba ari byo kuko eh, igihe cyose abantu bakunze kuba bagenda ni urujya n'uruza bambuka bajya i bugande bagaruka bajya gupagasa hari n'ikibazo dufite- tugira ni- tugira n'inama dukorana eh, ku bihugu duturanye cyane cyane nk'i bugande tuganira uburyo eh, bajya bafata abaturage bacu neza natwe tugafata ababo neza cyane cyane mu buryo bw'imihahirane iyo umuntu yambutse rero agiye gushaka uburyo bw'imibereho kwa- kwaba gupagasa cyangwa se no guhaha n'ababa ni kimwe n'uko nabo ba- bazi iwacu mu gihugu baje gushaka ibyo eh, bishobora kuba byabafasha ni muri urwo rwego wenda abantu ntakeka ko baba baragiye ariko kuba yaragiye avuga ngo ahunze umuhaye amafaranga umushuje amafaranga ye eh, yatanze aho ngaho eh, ukavuga ngo agiye ahunze iyo hari n'uwagiye ntabwo agiye mbyemera koko mu makuru nzi mu makuru mfite nta makuru nzi ko hari umuntu wagiye ye nta ibyo kibazo ni abashyushyamutwe bashobora kuba bateje abaturage ikibazo ariko ngewe ntacyo nzi koko nyuma yo guhabwa ayo mafaranga abaturage bari bishimye mpamya yuko ntawe nabona muri abo ngabo bagomba kuba yajya ubugande ntacyo iyo ni inkuru nziza ubwo nitumara kumva ko hari abagiye bahunze koko tuzongera tubatumeho meya sabiti tuganire hanyuma niyo nzima ikindi kibazo mufitiye mera meya yego kirahari ikibazo kindi nshaka kubaza nyakubahwa meya wa nyagatare none nyakubahwa meya muri iyi minsi mu rwanda dufite ikibazo cy'imibereho myiza y'abaturage kandi amafaranga yataye agaciro ugereranyije n'uko ubutaka bwagurwaga mbere ndetse n'ibindi biguzi hirya no hino ku isoko biragaragara ko biragaragara ko amafaranga atajyanye rwose n'imibereho none ni iki mukora mu buryo bwo kugira ngo babe babona andi masambu meza ahwanye n'ayo bari bafite cyangwa se mubakurikirana gute kuri ayo mafaranga kugira ngo batayapfusha ubusa bamwe bakayajyana mu nzoga cyangwa mu bindi ejo nanone bagahindukira akaba umutwaro ku gihugu ni iki mubikurikirana mu ruhe rwego ni ikibazo cyumvikana icyo twakoze abo baturage twaberetse aho bagomba kujya mu mirenge turahabasobanurira kandi ni agace k'akarere ka nyagatare ndetse no muri iyo mirenge hari imidugudu yagiye iteganywa aho bashobora kuba batuza ari abo ngabo kimwe n'abandi banyarwanda baza eh, bashaka gutura ndavuga abatura mu gihugu bwemewe n'amategeko ntabwo rero eh, mpamya ko eh, iki cyaba ari ikibazo kiremereye kuko ni muri nyagatare ubuyobozi inama nyitwazi ikoranye abayobozi b'imirenge n'ab'utugari mbabwira ko umuturage wese uzagiza cyane cyane by'umwihariko u- wari muri ako gace ko bazamwakira bakanamufasha ariko nongera mbwira n'abaturage nti namwe aho muzajya mushaka kugura ubutaka mujye mubanza mubaze icyangombwa icyangombwa cyawe cya- ni ubutaka bwagenewe ubuhinzi cyangwa n'ubworozi ariko icya gatatu ndongera ndavuga nti aho uzahura n'ikibazo aho ngaho wagiye mu gace kaba eh, cyane cyane mu karere nyobora uzaza undebe haba kuri telefoni cyangwa haba n'umuyobozi umbwire ikibazo wahuye nacyo njye nkugire inama uburyo icyo kibazo cyakemuka kuva icyo gihe rero abaturage mpura nabo ni uko bishimiye aho bagiye bagura ubutaka ubu- mu bice bitandukanye ntawe urangizaho ikibazo yahu- yahuye na na bene eh, ikibazo kiri muri bene ubwo buryo amaze kumbaza cyihariye ugifite azaza ndebe duhure tuganire mugire inama ibyo nabivuze kenshi mu nama twagiye dukorana ndetse n'abayobozi nyobora nabo narabibabwiye ari abituruka ku bayobozi ari n'abaturage bagiye nta n'umwe ndumva afite ikibazo kigendanye eh, n'uko eh, ashobora kuba eh, bimufiteho izindi ngaruka zitari nziza nk'uko amaze kuvuga Ye, dukomeze noneho abudara nawe ikibazo waba ufitiye meya sabiti Eh, bwana meya urakoze kubw'ibyo bisobanuro nagira ngo ubaze nanjye ikibazo twumvise amajwi mu bitangazamakuru abaturage basa n'abababaye bavuga yuko bakodeshejwe n'akarere ahantu bari ese baba bagikodesherejwe kugeza iyi saha tuvugana bose ntabwo ba- barakodesherejwe nta n'uwigeze kubabara kuko n'abasuraga hafi nibura buri cyumweru ndabaza ntinde ufite ikibazo muri mwebwe nta n'umwe wigeze kumbwira ikibazo
meya muratwumva Eh, nta kibazo bigeze ku- kungaragariza Eh, bivuze yuko rero ko eh, ubivuga kereka niba wambwira ku giti cye ko igihe abaturage naganiraga nabo nta kibazo bari bafite we ku giti cye yari yari muri abo yambwira ati aha n'aha n'aha nahuye n'ikibazo ariko inama twakoze zitandukanye ntawe ugeze kungaragariza ikibazo afite kandi niryo naryo jambo rya mbere nabazaga ijambo rya mbere nabazaga ni hari ufite ikibazo Bati, nta kibazo dufite ikibazo mugeze hehe mudusabira abo bantu batuguje ubutaka ngo badusubize amafaranga yacu tujye kugura hahandi hemewe icyo ni cyo kibazo bambazaga umunsi ku wundi hanyuma nanjye- se meya sabiti mvugana n'umwe mu baturage abo ngabo bari bakuwe mu byabo basenyewe bari muri ayo mazu bakodeshereza ari hafi no kubona amafaranga ye yambwiraga ko mu gusenyerwa hari abantu bamwe basenyewe abandi ntibasenyerwa kandi baraguze ku buryo bumwe icyo mwaracyumvise Ah, ibyo ngibyo ntabwo ibyo ntabwo mbizi Mhm.
ntabwo icyo kora ushobora kumbwira uti eh, agace kanaka karasenyera aka ntikasenyerwa ariko ibyo nzi ni uko abantu bose eh, bari bara barishe itegeko ari uburyo bw'imiturire ari uburyo bw'imikoreshereze y'ubutaka aho ubworozi kandi aho bakabikorera bakora ubuhinzi kandi abagenewe ubworozi yewe ntawe nzi ntawe nzi ibyo ngibyo kandi ibyo twari turi no ku turi kumwe n'abandi bose mu rutonde twabanje gukora tumenya abantu bari aho ngaho ubu ngubu rero naba mbizi muri make muragira muti abatarasenywe ni abakurikije amategeko ubwo nyine ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo nyine mu gihe tutagusenyeraga utarasengewe n'uwari wari utuye muri bwemewe n'amategeko yaratuzwe n'ubuyobozi ashingiye iki tegeko riteganya.
ye kuko dukomeze n'abandi baturanyi aho ngaho bari benshi cyane bari barahawe ubutaka bari no ku ikarita banazwi bananditse Eh, ibyo rero ntabwo ntabwo byakwita ko hari abo twaretse abo ni abatuza mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ni nako itegeko riteganya muribuka ariko meya yasabye iti ko abasenyuye bafite icye- icyemezo cy'imyaka mirongo icyenda n'icyenda y'ubukode bafite
kuba ufite icyemezo cy'imyaka mirongo icyenda n'icyenda ntabwo biba bivuze yuko utishe itegeko ushobora ari uwabiguhaye ntabwo ko hari n'abanahanwe hari abayobozi b'utugari n'ab'imidugudu ndetse barimo n'ab'imirenge bakoze amakosa babandikira ubwo butaka babwita ubw'ubuhinzi kandi ari ubw'ubworozi hari abayobozi b'imidugudu imidugudu igera kuri itanu komite y'imidugudu yose ko ari itanu abantu makumyabiri na batanu twarabeguje ahubwo Bakoze amakosa.
ahubwo meya yasabye iti mu- abayobozi b'utugari bayoboraga aho ngaho barabahagaritse kuko bakoze amakosa umuyobozi ushinzwe eh, ubuhinzi mu murenge nawe twaramuhagaritse umuyobozi wungirije w'akagari kamwe mu bitungutwa nawe yarahagaritse kubera eh, kwica amategeko ariko aha ntabwo bivuze kuba yaratanze icyo cyangombwa icyo itegeko nanone turekera wa wundi kuguma ari mu buryo bunyuranyije n'amategeko birumvikana amategeko ni amategeko ahubwo ikibazo muzamuye kirakomeye meya yasabye iti kubera ko muragira muti abayobozi b'inzego zo hasi bishe amategeko kandi babwira abaturage none se umuturage udahura na meya buri munsi udahura na guverineri buri munsi ubwirwa amabwiriza n'umuyobozi tuvuge w'akarere cyangwa w'akagari eh, w'akagari cyangwa se w'umurenge azemera iki azanga iki niba abo ngabo b'abayobozi bica amategeko ubwabo nasangiye mubwira nti aho hantu by'umwihariko bagize amahirwe adasanzwe aho abaminisitiri babiri na gavana w'intara n'inzego dukorana bagiye aho hantu basobanura imikoreshereze y'ubutaka n'imiturire nabo baranga babirengaho kandi barasobanura bihagije Mhm.
twanayuhana n'abo bayobozi ariko nabo babikoze babizi kuko barasobanura ndakubwira haje abaminisitiri babiri na gavana n'izindi nzego uwo ni umugisha udasanzwe aho minisitiri agera mu mudugudu agasobanurira abantu imikoreshereze n'imiturire ariko nyuma yaho barongeye babirengaho by'umwihariko ako gace bakoze amakosa nabo Bakoze- abaturage bari babizi ariko Aba- abayobozi nanone ntabwo twagombaga kubahana ye noneho Ariko- ikibazo cya nyuma niyo nzima cyangwa abudara Eh, ikibazo cyanjye ikindi biragaragara ko ubundi aho abaturage bimurwa ntabwo bagenda ngo bacumbikirwe n'akarere ariko mu karere ka nyagatare ntagasha kumva ko abantu bakuwe mu byabo bakajya gukodeshereza ngewe mfite impungenge ko muri uko kubakodeshereza hari amafaranga yabo yahapotereye ku buryo bashobora kuzagira ikibazo cyo kugura ubutaka ahandi hantu icyo kintu meya kivuga iki muri iyo minsi bacumbikiwe banagaburirwaga ku mafaranga y'akarere cyangwa baryaga ayabo bakodesha bakodeshereza ikibazo bari bafite hari aho kugama ibyo kurya byo bari bayifite kuko imyaka yabo ntitwigeze kuyikoraho bari bafite ibigori byeze bafite ibishyimbo byeze ikibazo bari bafite rero hari aho kugama nicyo kibazo rero twakemuye Mm.
ikindi kibazo nta cyari gihari kandi mu gihe iyo myaka yabo ba- benshi bari ba- ba- baranayibunitse ni nabwo twahise tubona n'amafaranga barasubizwa bajya kugura ahemewe nk'uko amategeko abiteganya yerekana aho duse nk'abanzura abudara ikibazo cya nyuma A- a- eh, maze gushimira bwana meya kuba yitabira iki kiganiro rwose akaba asobanuriye abaturage ariko hari akantu mfite impu- hari akabazo gato ka nyuma ndavunagura ubundi iyo abaturage bimuka bahabwa amafaranga bakajya kwigurira ahabo ntabwo bajya gucumbikirwa Ni- ni ikihe kintu cyatumye bimurwa ikitaraganya ku buryo bagiye gucumbikirwa n'akarere ntibigende nk'uko bisanzwe bigenda ahandi hantu mu rwanda iyo abantu bimurwa ko ibi bintu bibaye bwa mbere mu gucumbikirwa abaturage igihe bimuwe bavanwa mu byabo ntabwo ari ko bibaye si ubwa mbere si ubwa kabiri ni ubwa kenshi ntaho iyo umuturage yakoze ikosa ari mu mujyi wa kigali murabibona ari no mu mujyi wa nyagatare birakorwa abaturage iyo babwiwe kenshi ukabasobanurira bakarenga ku mategeko ukora icyo itegeko riteganya kuko ntabwo twakwemera ko abantu batura mu kajagari ntabwo twakwemera ko abantu bahinga mu kajagari ntabwo twakwemera ko abantu bakora ibyo ari byo byose mu buryo bunyuranyije n'amategeko tugomba kubahiriza itegeko ibyo byose twabikoze dushingiye ku mategeko y'igihugu cy'u rwanda ye Murakoze, ndumva Bwana Munyakazi.
duhiniye aho ngaho uyu munsi meya sabiti fred wa nyagatare eh, mu ntara y'uburasirazuba ariko namwe nshuti mutwumva iki kibazo kiganiyeho ni ubwa gatatu hafi niba mwumva mufite ikindi kibazo mwifuza ko twaganiraho cyangwa se mwabaza meya sabiti wa nyagatare mikoro zacu zirafunguye ndabashimiye cyane rero meya sabiti fred eh, w'akarere ka nyagatare ndabashimiye namwe mwatwa- mwadufashije gukora iki kiganiro mubaza ibibazo meya sabiti harimo alfred niyonzima nawe abdallah namwe mwese kandi mwatugejejeho ibibazo ndabashimiye kuri uyu munota mbifuriza kandi ibihe byiza murakoze cyane nakoze cyane bwana kareka murakoze namwe Eh, nawe murakoze cyane murakoze cyane hari n'abandi bari bifuje kugira uruhare ariko telefone zacitse zanze uyu munsi ubwo naho ubutaha namwe kandi mwatanze ibibazo byanyu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabashimiye cyane nzongera kandi mbatumire tuganire ku bindi bibazo nk'ibi bireba abanyarwanda muri rusange kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza
hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira imana bigasa nkaho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye nshuti wasubiza amaso iyo uvuye nikure kandi bihabi cyane watakereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima nyamara wareba abandi uko babayeho bose ukiheba nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iki gihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke imana mani idahemuka jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyashuti irakuzi kwakundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe wubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye nta yindi ni yesu ufite ibanga ry'ubuzima jya utegereza yesu ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iki gihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke imana mani idahemuka jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda nta ntabwo rizahera jya uyizera